harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee ameerikaa akka mooltan sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetirbaandii 222531 irratti televezyiidhaan immoo itiyoo-saatii kallattiidhaan magaalaa waashingtan dc istuudiyoo 53 irraa isinii darbaa jira guyyaan har'aa qibxataa muddee torbaa bara 2021 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo sadaasa 28 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. oduutu dursaa oduu har'aa immoo kan isinitti himtu tuujubee horaati garasittiin isin dabarsa.
Akka mooltan dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya oduun ammaaf qabnu kunoo waajjira muummicha ministeeraa abiy ahmed biraa har'atuuta oduuf ibsi kennamee jira akkuma kanaan muummicha ministeeraa abiyyiin kan durfamu waraanni ittisa biyyaa injifannoo guddaa galmeessiseera ka jedhu ibsi kun. magaalaalee tarsiimoo kan akka daseef kombolchaa deebisanii to'atamuu isaanii beeksisee jira torbanneen lamaan darban keessa humnoonni ittisaa akka to'atan bakkawwan tarsiimoo dabalate injifannoon kaleessa argame garee shoror keessaa aabutiif injifatamuu hamaadha jedhe ibsichi humnoonni tplf magaalaalee affaariif naannoo amaaraa erga qabatanii as qabeenyaa uummataaf dhuunfaarra miidhaa hamaan ga'ullee ibsamee jira dhiittaan mirga namaa hamaan illee garee kanaan siiviilota irratti raawwatamuu ibsi kun tuqeera. humnoonni ittisa biyyaa loltoota tplf adamsuu kan itti fufan yoo ta'u hedduunis harka kennachuuf gaaffii dhiyeessan simatee jira jedha ibsichi biyyoonni warreen dhihaaf dhaaboliin sadarkaa addunyaa hangi tokko dhiittaa mirga namaa guddaan naannoo affaariif amaaraa keessatti tplf'n raawwatameef ilaalcha kennuu dhabuun kaayyoo siyaasaa kan qabuuf haala mirga namaa itiyoophiyaa keessaa kan yeroo ammaa ilaalchisee ejjennoo isaan qaban sirriitti mul'isaa jedha ibsi kun walitti bu'iinsi tigraay gara naannoo amaaraatti babal'ate. uummata miliyoona tokkoof dhibba afuriif kudha tokkoof dhibba sadiif kudha sadii qeerraa godaansisuun illee ibsameera mootummaanis uummata naannoo sanaa miliyoona lamaa ol ta'an kanneen aanaalee digdamii afur keessaaf midhaan meetiriktoonii kuma digdamii saddeetiif kuma jaatamii shan ramadee jira yeroo hatattamaatti kadeebii kennu mootummaa waan ta'eef konkolaataan midhaan kuntaala kuma shaniif dhibba sadiif sagaltama fe'atan ka jalqabaa gara gaashanaaf laallibalaatti ergamaniiru jedha ibsichi naannoo affaar keessaa uummanni miliyoonni tokkoof tuqaan sadii. gargaarsa yeroo hatattamaa akka barbaadan yoo ta'u uummanni kuma dhibba sadiif kummi torbaatamii ja'a qeerraa buqqa'anii jiru balaliin gargaarsaa akka tokkummaa mootummootaa finfinneef maqalee gidduu itti fufuun illee ibsameera konkolaataan gargaarsaa dhibba lamaaf sadii maqalee dhaqqabee jira jedhameera lammiiwwan itiyoophiyaa biyyootii alaa kanneen adda waraanaa irratti hirmaataniif galatni dhiyaate kanneen ayyaana waggaaf biyya ofiitti deebi'uu fedhaniifis waamichi darbee jira. humnoonni abuuti bakka qabatanii turan naannolee walloo kibbaa keessaa waaltaalee eegumsa fayyaarra miidhaa guddaa geessisuu isaanii qajeelfamni eegumsa fayyaa godinichaa beeksiseera gareen kun himannaa irratti dhiyaateef deebii kan hin kennine yoo ta'u waaltaaleen kunis hojii isaanii idilee haala hojjechiisuu dandeessisu irratti argaman jedhamee jira. itti gaafatamaan qajeelfama eegumsa fayyaa walloo kibbaa antana dammallaash raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsa kennaniin magaalaaleef gandeen abuut qabatee ture keessa ka jiran waaltaaleen eegumsa fayyaa manca'uuf saamichi hamaan irra ga'eeraa jedhan miidhaa dhaqqabillee gareen qoratu hundeeffamuusaa beeksisaniiru humnoonni abuut lafa isaan qabatanii turan naannolee kaaba shawaa keessaa akka isaan ba'an. gochuuttaansee tajaajilawwan mootummaa jalqabsiisuuf sochiin godhamaa jiraachuu hoogganaan godinichaa beeksisan kaaba shawaa aanaalee shaniif gandeen saddeettamii ja'a seenanii kanneen turan humnootiin abuut guutummaan naannoo sana akka gadhiisan ta'uu bulchaan godina sanaa taaddasa gabrasaadiq voaf kaleessa ibsaniiru kan dimtsa wayyaaneen wabii godhateef dheengaddatuu ta'uudhuuf ibsa kennan ka jedhame dr dabratsiyoon gabra mikaa'el garuu humnoonni isaan hooggananis ta'e qaama isaan diina ittiin jedhan haalli isaa gamaaggamamee tooftaadhaan duubatti deebi'uu isaanii ibsuun ni yaadatama bulchaan sun akka jedhanitti naannolee gareen kun qabatee ture keessatti dhiittaan mirga namaa suukanneessaan raawwatamu qabeenyaan uummataa manca'uu himatu. dubbii himaan tplf geetaachoo raddaa garuu himannaa sana haalanii turan dubbi himaan abuut geetaachoo raddaa kaaba shawaa kombolchaaf dasee akka karoora keenyaatti gadhiisnee baanee jedhan magaalaalee sana kan walaba baase murni qindaa'e hin turre kanas jiraattonniif ajajaawwan waraanaa abiy beekuu jechuudhaan ergaa tuwitarii maxxansaniin beeksisaniiru. dhimmootii kana keessaa tokkoyyuu taanaan nageenya uummata keenyaa mirkaneessuuf kaayyoo nuti qabnurraa waan hir'isuun qabuu jedhan akkuma dubbataa turre torbanneen ittaanan keessa galmaawwan ajaa'ibsiisu bakkaan akka geenyu mirkanaa'innaa jennu haala jiru sirreessuun toora qabataa jira jedhan xumura Xaarmaa barrii qabee hanga dasseetti garee diinaa xiqqoof guddaa dhabamsiisneerra jedhaniiru salphaadhumatti abiyyiif michoonni isaa nu waliin waliin gitan nu duuba tooftaaf yaadaawwan mala hojiitu jira jedhaniiru. Lammiiwwan Sudaan kumaan lakkaa'aman fonqolchoo mootummaa kan waraanni baateen koloolissaa keessa geggeesse mormuudhaan kaartuumiif kutaalee biyyattii kabiroo keessatti hiriira mormii geggeessanii jiran. poolisiin hiriirtota masaraa pirezidaantummaa cinaatti hiriiran kana bittimsuuf gaasii imimmaansu gargaaramuu hiriirtonni kun dubbataniiru asosheetid pirees akka gabaasetti magaalaalee kaartuumiin ala jiran kasalaa seenaariif poort sudaan keessallee hiriiraawwan mormii geggeessamaniiru waraanni sudaan onkoloolessa 25 aangoo qabachuudhaan mootummaa cehumsaa biyyattii keessa kanneen jiran. Aangawoota hedduu to'annaa jala oolchee jira. Eebla bara 2019 warraaqsi uummataa ka'ee hooggantichi yeroo dheeraa Omar Albashiriin aangoo irraa erga darbee as fonqolchi mootummaa geggeessamuun yeroo lammataati. Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan sagalee Ameerikaati. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kibxata har'aa pireezidaantii Raashaa Vilaadiimiir Puutiin waliin gama viidiyoon waliin ka dubbatan yoo ta'u haalli Raashaan naannoo Yuukireen waliin waldaangeessu irratti. waraana ishee walitti qabdu yaaddoo weerara raashaa laalchisee jiru hammeessee jira jedhameera gabaasaan ittaa paawul jaalannee dhiyeessa.
raashaan humnoota ishee daangaa yuukireen irratti hedduminaan qubachiisuu ishee kan ilaaleen pireezidaan baayiden gama viidiyoon vilaadimir puutiin waliin kan dubbachuuf jiran ta'uu waayit haawus beeksiseera sochii raashaan gochaa jirtu kun biyya ollaa ishee taate xiqqoo yuukireen gidduutti wal waraansi ka'aa sodaa jedhu uumee jira. itti gaafatamtuun pireesii kan waayit haawus jeen saakii wiixata kaleessaa akka jedhanitti pireezidaantonni lameen marii gaggeessan keessatti waa'een yuukireen ajandaa isa olaanaadha.
It's also an opportunity to discuss a range of topics uh, in the U.S. and Russia relationship, including strategic stability, cyber, and regional issues. Uh, but you can certainly expect that.
Hariiroo Ameerikaa fi Raashaa gidduu kan ilaaleen mata duree hedduu irratti dubbachuuf carraan jira. Garuu yaaddoon keenya sochii waraanaa daangaa biyyootii lameen irra jiru waan ta'eef marii kana keessatti dhimma barbaachisaaf beekamaa ta'uusaa beeknaa jedhan. Torbanneen hedduuf waraanni Raashaa naannoo daangaa Yuukireen irratti bobbaafamaa akka jiru suuraan saatalaayitii irraa argame mul'isee jira. Aangoonni tika nagaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka tilmaamanitti waraanni kuma torbaatama ta'u qubatee jira. Wiixata kaleessaa pireezidaantii yuukireen vilaadimir zeleniski waraana isaanii kan kutaa doontesk gama bahaa keessaa kan daawwatan yoo ta'u haleellaa raashiyaa faccisuuf dandeettii qabu jedhaniiru pireezidaan baayiden baatii fulbaana darbe zeleniskii waayit haawusitti simatanii ennaa turan abbaa biyyummaa yuukireen eegsisuuf akkasumas weerara raashiyaa duratti akka seera addunyaatti daangaa yuukireen akka kabajamu gochuuf yuunaayitid isteetsi cicha cimaa akka qabdu mirkaneessaniifi turan. garuu hoogganaan raashaa ka filannoo bara 2024 gaggeeffamuuf jirutti dorgomuuf jiran akkasumas kan ofii isaanii akka hoogganaa jabaa fi humna qabeessaatti of ilaalan puutin baayidin injifachuu danda'u yoo ta'e ifa mitii jedhu xiinxaltoonni. itti gaafatamtuun pireesii kan waayit haawus jeen saakee akka jedhanitti bulchiinsi baayiden yaada tarkaanfii gama diinagdee fudhachuu kunis kan uggura of keessaa qabu dhiyeessuun raashaan akka dhaggeeffatu gochuu yaada jedhu qaba.
qabsaa farra sirna apartaayidii ka turaniif qabsoo cicimaan isaan mudatee ture jireenya isaaniirra hedduu immoo mana hidhaa rooben aayilaand kan afrikaa kibbaa keessatti ka dabarsan ibraahim ismaa'eel ibraahim wiixata kaleessaa umurii isaanii waggaa 84tti du'aan boqotan mana isaanii johaansbargitti argamu keessatti yeroo dheeraaf dhukkubsataa erga turanii booda du'aan boqochuu isaanii paartiin biyya bulchuu afrikaan naashinaal koongirees ibsa baaseen beeksisee jira. adoolessa tokko bara 1937 kan dhalatan hiddi dhalata hindiif qabsaa'an kun afrikaa kibbaa keessaa bittaan loogii sanyii warreen adii waliin lola geggeessame keessatti kanneen maqaa guddaa qaban waliin adeemsa geggeeffame keessatti hirmaataniiru sirna apartaayidii jalattis mormii karaa nagaa geggeessamurraa gara qabsoo hidhannootti ce'uudhaan bara 1963 shiraan to'annaa jala oolanii gara roobin aayilaanditti ergamuudhaan waggaa 15f erga hidhamanii booda bara 1979 keessa gadhiisaman. xumura bara 1980mootaa keessa innaa baqarra turanitti paartii ancitti dabalamanii hojii hedduu hojjetaa erga turanii booda swaazilaand biyya ollaa keessatti qabamuudhaan ganiinsa biyyaan himatamanii gara mana hidhaa rooben aayilaanditti deebifaman mana hidhaa keessatti neelsan maandeellaa waliin kan qayyabataa turan yoo ta'u jaakoob zuumaa waliin illee kutaa tokko keessatti hidhamanii turan ibraahim dhumarratti bara 1991 gadhiisaman filannoon paartii hunda hirmaachise illee afrikaa kibbaa keessatti waggoota sadii booda geggeeffame. pireezidaantiin afrikaa kibbaa siriil ramaafoozaa ibsa kennaniin walabummaa biyya keenyaaf kan qabsa'an walitti bu'iinsa biyya addunyaa keessaa furmaata fiduuf lubbuu isaanii kan kennan michuu qabsoof gorsaa kabajamaa du'aan dhabuu keenyatti gaddineerra jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanutti ceenaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin erga jalqabame baatii ja'a ta'uun isaa kan himame Oroo Fireeshii magaalaa Finfinnee keessatti jalqabamee jiru kun qaala'iinsa gabaa tasgabbeessuu isaa fayyadamtoonni dubbachaa jiru. Tsahaay Daamtoo namootaan gabaa kanatti fayyadamanii fi hojii gaggeessaa Oroo Fireeshii Dr. Adaree Asaffaa wajjiniin haasaa gooteetti dhimma kanarratti gabaasa isheen qopheessite itti aanee dhiyeessina hordofaa.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka garaagaraatti oomishaaleen qonnaa qulqullinaa fi sadarkaa isaanii eeggatan gatii madaalawaadhaan hawaasni akka argatu gochuudhaaf torbaanitti guyyaa lama sanbataa fi dilbata kan eegalame gabaan oorofireeshii torbaan ja'a lakkoofsee jira. Qindeessummaa eejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaatiin karaa oorofireeshiitiin hawaasaaf dhiyaachaa kan jiru oomishaaleen qonnaa qaala'insa gatii namtolchee kan hambiseedha jechuun namoonni haasofsiise ibsaniiru. Aadde Buzunesh Tasfaayee gabaa oorofireeshii keessatti arge
እዚህ አካባቢ የማየው ነገር በጣም መልካም ነገር Wanti asitti argaa jiru baay'ee gaariidha. Keessumaa namoota fayyadamtoota yookaan immoo oomishaalee bitachuu barbaadaniif haala mijataa fi bakka dhiyoodha. Akkasumas gabaa bakka biraarra fooyya'aadha. Gabaa Oromofireeshiitti oomishaaleen baay'inaan dhiyaachaa jiran kuduraaf muduraa yoo ta'an oomishaaleen qonnaa kanneen biroos dhiyaachaa jiru. Obbo Haayidar Abdoo jiraataa magaalaa Finfinneeti. Erga gabaan kun naannawa isaaniitti jalqabameen as dadhabbii fi bu'aa bayii oomishaalee garaagaraa bitachuudhaaf imalan nuuf hir'iseera jedhan.
Jiraachuudhaaf nuyi bareedduudha taaksii hin qabu maal hin qabu kuma qabnu funillee bitannee galaadha jechuudha. Gatiin isaa maaluu ta'u galafaatii hin qabu taaksii hin qabu as jiraachuun isaa nuun gahu jechuudha.
Aadde Tizitaa Wandimmoo keessumaa hojjettoota mootummaatiif guyyaa mijataa fi dhiyeenyatti argamuun gabaa akkasumas oomishaaleen gatii madaalawaadhaan argamuun gabaa tasgabbeessiraa jechuun ibsani.
Gabiyoon zaareen yaayyotin xaru no.
Gabaa kana har'an arge gaariidha. Homaa gaaffii hin qabu gaarummaansaa. Namoonni dhiyeenyatti argatu oomishaalee gahaas argatu. Yoo itti fufiinsa qabaate baay'ee gaariidha. Qaala'insa jireenyaa kan hambisudha. Bu'aa bayii hedduus ni hambisa. An naannawaa kana jiraadha. Anaaf carraa gaariidha dhiyaadha. Obbo Ittafaa Sanbataa hojii gaggeessaa yuuniyeenii hojii gamtaa Booree Baakkooti. Oomisha barbarree daakamee qabataniiti kan gabaa kanatti dhiyaatan.
Nuuma waajjira yuuniyeenii keenyatti baabura mataasaa dhaabnee achumatti saamsinee achumatti dubartoota qonnaa carraan hojii uumame. Isaan sun sadarkaa isaa eegee qulqullina eegee wantoota itti makaman qimamuma itti makaman kana hunda isaallee karaa seera isaa eeggateen qulqullina isaa eeggatee mimmixa sadarkaa tokkoffaa daakame kana baaltinnaa barbareeti kan qabannee dhiyaannee jechuudha jalqabaa kana. Yoo kana goone moor callaaf calloomina naannoo oomisha barbaree jiru kanas dabalu. Rakkoo dhibee barbaree wajjin jiru kanas akka furamu gochuu keessattis gahee mataasaa waan qabaatuuf dhaabbilee qorannoo gaggeessaniifis galtee ta'a jenneeti kan nuti yaadnu har'aa fi gaammasa jalqabaa kana oomisha kana qabanneeti kan dhiyaanne.
Ooro Fireeshiin oomishaalee qonnaa qulqullina isaanii eeggatan gatii madaalawaadhaan fayyadamtootaaf dhiyeessuun gara hojii kan seenedha jedhan hojii gaggeessaan Ooro Fireeshii Dr. Adaree Asaffaa.
Ooro Fireeshiin kaayyoo gurguddaa qaba. Kaayyoo gurguddaan Ooro Fireeshii qabu keessaa tokkoffaa. walitti sassaabuu sadarkeessuu saamsuu akkasumas firesh maarkeet gochuu fi booda immoo warshaadhaan tolchuudha oroo fireshiin inni gurguddaan kan oroo fireshiin hojjetu.
Fuulduratti oroo fireshiin walitti hidhaminsa gabaa sadarkaa idilaa addunyaatti babal'isuuf karoora qabaa jechuudhaan Dr. Adareen dubbatanii jiru.
Firesh gabayaa biyya keessaa qofaaf miti gabayaa alergiifiis gabayaa alergiifiis gaafa jennu akkuma beekamu biyyoonni alaa biyyoonni naannoo jiran kan akka Jibuutii kan akka Somaaliyaa biyyoonni biraas kuduraa fi muduraa keenya kanarratti baay'ee fedhii agarsiisaa jira akkasumas biyyoonni arabaa biyyoonni awurooppaas seenaa jiran biyya kana keessa sa'u oroo firees gaafa hojii kana sirriitti kallattiidhaan itti galee gabaa biyya keessaas akkasumas gabaa alergiitiif kan hojjetu ta'a. Sharafa biyya alaas akkasumatti hin fidachuudha.
Yeroo ammaa magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti qaala'iinsa jireenyaa hir'isuudhaaf torbaanitti guyyaa lama dhaabbiidhaan oomishaalee dhiyeessuun kan eegalame karaa oorofireeshii magaalota Oromiyaa gurguddoo keessatti bifa qindaa'een hojii walitti hidhamiinsa gabaa kanatti seenuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan Dr. Adareen hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
gara qophii keenya ittaanutti ceenaa ammamoo. dargaggoo abarraa caalaa magaalaa hawaasaa keessatti hojjataa dhaabbata mootummaa hin taaneedhaa fi kan hojjetudha dargaggoon kun hojii biraawoo maal qaba naakoor malkaa gabaasa ittaanutti nutti himaa itti ce'a.
dhalatee kan guddate naannoo oromiyaa godina shawaalixaa aanaa gindabarati. magaalaa kaachis keessatti ta'uu dubbata. Barnoota isaa digirii jalqabaaf kan digirii lammaffaa yuunivarsiitii Adaamaatti hordofuusaas dubbata. Abarraan yeroo ammaa kanas naannoo Sidaamaa magaalaa hawaasaa keessatti dhaabbata kan mootummaa hin taane tokko keessatti qacaramee akka hojjetu himee jira. Hiriyoota isaa waliin ta'uudhaan maloota miidiyaa hawaasaa keessaa feesbuukii fi teelegiraamii fayyadamuudhaan namoota gargaarsa barbaadan sochii ittiin deeggaruu jalqabe ilaalchisee akkas jechuun dubbata.
Sooshaal miidiyaarratti maaliif maxxansineetiin namoonni akka ka'an hin godhan jedhee yaadaman tokko dhiyeesse yaadni koo sunis fudhatama argate teelegiraamii irratti ture kan nuti fayyadamaa turre namoonni hundumtuu nagahee ittiin maallaqa gashanii suura isaanii faana erguu qabanii sana booda karaa sunii fayyadamnees maallaqa hedduu walitti qabuu dandeenye. Kanumarraa ka'een muuxannoo argadha jechuudha. Hawaasa keessaa baaneef keessaa dhalannee baaneef dhalattoonni gindabaratii fi abunaa gindabarat ittisa dhibee koovidiif maalifan qabnurraa arjoomneetiin hawaasa keenya uummata keenya uummata nu barsiise uummata kanaan nu ga'e mana barumsaa nu barsiise hospitaala keessatti yaalaman maatiin keenya maalifan gargaarru yaada jedhurraa ka'ameetiniin qarshii miliyoona lama tuqaa shanii ol walitti qaba. Sochiin sun gaa miidiyaadhuma hawaasaa kana irratti fayyadamneeti waan sun kan eegalle. Gaafa sochii kana eegallu immoo dhalattoonni biyya alaa jiraatan qarshii miliyoona sagalitti yookaan doolaara kuma dhibba lamaaf shantamatti wanti tilmaamamu meeshaa wal'aansa fayyaaf oolu arjooman jechuudha.
Sochiin salphaatti jalqabame gama hordoftoota feesbuukii fi teelegiraamii isaatiin fudhatama argataa deemee namoota deeggarsa isaan barbaachisuu fi namoota dhibamanii isaa yaalchisuu hin qabne gargaaruuf haala akka mijeessuutti fufe kan dubbatu abarraan namoota haala kanaan gargaaraman keessaa obbo Abbaba Gammadaa isaan tokko.
Bara kudha sagal saddeettamii torbatti digirii jalqabaan eebbifaman yuunivarsiitii Haramaayyaarraa agirikaalcharal ikoonoomiksiidhaani waggaa tokko waggaa lama akkuma hojjetaniin dhukkubsatanii waggoota digdamii sadan darbaniif sireerraan kaanise waggoota kudha lamaan darbaniif immoo mana yaalaa eeguun kumaan deemne. Nama kana TV'n EBS gaafa sadaas kudha sadii ol kudha afurii gabaasetti arginee baay'ee nama gaddisiisan. Sana booda ani barruu tokkoon barreessee feesbuukii irratti maxxansee mee viidiyoo kana ilaalaa ta'u haala ittiin nama kana gargaarru itti yaadna jedhee maxxansee mucaan gaaddisaa jedhamu tokko qarshii kuma tokko gashee nagahee naafa erge. Sana booda namoonni liinkii sun bananii ilaalan wantichi baay'ee isaan gaddisiise haalli namichi sun keessa jiru baay'ee waan isaan gaddisiiseef nuti mari'anna haalatti gargaaru jennee tureyyuu garuma gargaarsaatti daaree itti gallee jechuudha namoonni kaka'umsa namootaatiin. Innis amma maalirra jira kan jiru dooktaroota ispeeshaalistoota biyya alaa lammii raashaa ta'an aandiree jedhaman niirooloojistii beekamaadha. Dooktar Dizimiif ispeeshaalistoota diiskii fi ispaayinaal koordiiti. Hayyuun keenya dooktar Taaddasa Siidaa marii eegalaniiru ogeessota fayyaa faana bu'aa qorannoo babbaba baruudhaa fi nuti immoo jala jalaatii maallaqa walitti fuudhaa irraa haga ammaatti maallaqa kuma dhibba saddeetiif kuma kudha torbaa ol walitti qabuu dandeenyeerra jechaadha biyya keessaa. Dhalattoonni biyya alaa immoo doolaarra kuma kudhanii ol walitti qabuu danda'aniiru.
Obbo Abbaban sochii abarraa fi hiriyootni isaa gama miidiyaa hawaasaatiin jalqabaniin abdiin isaanii haara'uu dubbatu.
Anis gaa homaaf harkaan qabu karaa biraatiin namni natti dhiyaatee na gargaarus hin jiru ture. Sababa sanaanan ishee ture kudha lamaati oli. Egaa amma addaanin kun egaa na nyaachaas ni jira, deebi'ee malaanis yaa'as ni jira. Ammas immoo egaa waggaa ilaalamu baay'ee addaanis lafeen dugdaan kun kan gadatee kaan lafee jedhuun kun duwwaadha. Isaa gaditti baay'ee na nyaachaa jira. Halkanii biyyaatti na nyaata. Egaan abdii kutee tanan ture ijoolleen kun immoo haala kanaan ka'anii taasuma miidiyaa irratti bahee haala kanaan deemaa jiru ani baay'een dinqisiifadhaan sadarkaa kanatti biyya adamas biyya alamas jedhee too yaannee barraanfaas warri kaanis akkasitti sensibiliitii isaa fudhatanii wanti walitti bu'aa jirus xinnoo baratachaa deemu namoonni yaalaas mooyyee yaalame maal ta'a. Yaa jedhu namoonnis kaasanii anis argina turattu baay'ee abdiin horadhee amma abdii horadheeraa gaafa fedha waaqayyoo ta'e akka amma deemamaa jiru kanatti gaa waan adda addaa yaalamee waan tokko furmaata tokko nan argata jedhe kanan yaadaa waaqayyo isaanaa eebbisu ani baay'ee baay'een dinqabne.
Abarraan shamarree kan biraa gama sosochii miidiyaa hawaasaatiin taasifameen deeggarsi taasifameef Birree Baqqalaa ilaalchisees waan jedhu qaba.
Barattuu Birree Baqqalaa ji'a torba dura aanaa gandabarra magaalaa kaachisiin waajjira barnootaa fuuldura teessee akka shimaallaqa kadhattu dhageenye mucaan galaanaa abarraa jedhamu tokko barataadhuma iskuulii tachiiti waa'ee ishii barreessee maxxanse gaafan dubbisu mucayyoon waggaa jahaaf lafeen luka ishii gara sarbaa ishii kana jilbaatii ol olii keessa jechuudha kanaan dura miidhamtee turte waan ta'eef lafeen ishii cabeera lafeen sun bosobboseetiniin caccabeetiin keessaa yaa'a malaa waliin jechuudha. mana yaalaa deemuu hin dandeessu maallaqa hin qabdu barumsa barachuu barbaaddi kana gaafa dhageenyu daayireekt dafeen bilbila ishiin barbaade bilbila ishee argadhee ishee faana mari'annee sana booda akkaawuntii akka maqaa ishiitiin ba'u goone lakkoofsirree gabaankii kana booda gara gargaarsaatti seenne jechuudha namoota maallaqa nu arjooman fedhii isaanii yoo ta'e maqaa isaaniif suura isaanii nagahee isaan ittiin argan faana namoonni biraa immoo sana ilaalanii kaka'umsas kan godhatan jiru odeeffannoonis akka walga'uu ta'a. sanatti fayyadamneeti gara qarshii kuma dhibba lamaaf torbaatamaa ol walitti qabne dhalattoonni biyya alaa jiranillee qarshii kuma tokkoof dhibba sadiif shantama yeroo dhiyootti kan isaan erganii doktoroota ispeeshaalistii lafee ta'an Dooktar Addisuu Caalaa, Dooktar Maammoo kan jedhaman jiru dhalattootuma naannoo sanaati. Isaanii mariisinee akkuma goone wayyaa yaada jedhu irratti mari'annee wal'aansi inni jalqabaas opereeshiniin ni jalqabaa haala gaarii ta'een xumuramee gara gandabarratti deebitees barnoota isheetti buftee garuu yeroo dhiyoo keessatti wal'aansi marsaa lammaffaa opereeshinii inni lafee dheera gabaabbate dheeressu sun amma ni taasifamaafi jechuudha.
Birree Baqqalallee akkas jetti.
Waggaa torba rakkadhaan waan fuudhu dhagee sanan sana booddee daandii taa'ee karadhee qabammoo uummanni na gargaaree sana nan galateeffadhaan jedha isaan na gargaaranii hundumtuu alaaf keessa na gargaaranii durri amma nan jedhan na gargaaranii miila koos immoo ol deemee sanan mala'uufiin lafeen keessaa yaa'uu dhiiseetu achii booddee ja'aan barachaa jira amma mana barsiisaan jira.
Dargaggoo Abarraa hojii gaariidhaaf miidiyaa hawaasaa fayyadamuun faayidaa qaba jedhu yommuu ibsu.
Miidiyaan hawaasaaf tooftaa ittiin rakkoo baay'ee furuu dandeenyu ta'uu ni danda'a. Haala fayyadama keenyatti murteessa. Waan gaariif yoo fayyadamne waan gaarii ittiin hojjechuu dandeenya. Waan dabaaf yoo fayyadamne immoo waan dabaaf haata barooduuf lolaaf wal arrabsuufis yoo fayyadamne akkasumattiin karaa suniin itti fayyadamuun danda'ama. Garuu miidiyaan hawaasaa pilaatfoormii baay'ee baay'ee gaarii ta'edha. Dhimma akkanaa dhimma hawaasummaa odeeffannoo wal jijjiiruudhaaf daqiiqaa tokko keessatti odeeffannoo bakka eessuma jiraatu damidola jiraatu awuroopaas jiraatu eessuma yoo jiraatu odeeffannoo yeroo tokkotti wal ga'a. Kanaaf miidiyaan hawaasaa guddina misooma irratti hawaasummaa irratti diinagdee irratti ibin siyaasa irratti illee kan adda argamedha. Faayidaa guddaa qaba jechuudha haala fayyadama keenyatu murteessa. Agarsiisa yeroo darbee dhimma uummata hongee uummata booranaa muudateef namoonni yeroo ji'a tokko hin guunne keessatti qarshii hedduu walitti qabuu isaanii dhageenyeerra irratti sirmaanneerra kanaaf miidiyaa hawaasaa kana seeraan fayyadamneetiin rakkoo hawaasa keenya hedduu furuu dandeenya dheessana namana.
Abarraan hiriyoota isaa waliin ta'uun hojii amma jalqabe kana gara dhaabbataa yookaan waldaatti geeddaruudhaaf karoorfachuu dubbatee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
miseensa mana maree yuunaayitid isteetsi yookaan koongireesii kan ta'an ilaan umar dhimma afrikaa irratti gargaartuu ministeera dhimma alaa yuunaayitid isteetsi meerii kaatiriin moolii waliin waa'ee itiyoophiyaa irratti dhimmatanii torban darbee gaaffii gaggaafataa turan waa'ee qoqqobbii meeshaa waraanaallee kaasaniiru jaallanneen gabaasa qopheessite qabdi dhimma kana irratti.
Mana maree bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteetsi keessatti miseensa kan ta'an Elhaan Omar hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa gidduu kan ilaaleen walga'ii dheengadda koreen birkii alaa gaggeesse dura teessummaan gaggeessanii turan rakkoo Itiyoophiyaa keessaa fonqolcha mootummaa Sudaan booda tarkaanfii fudhatamuu malu akkasumas filannoo Soomaaliyaa keessaa kan ilaaleen Omar gaaffilee kaasanii turan gaaffii kanaaf deebii kan kennan immoo. Dippiloomaattii Ameerikaa baatii fulbaana bara 2021 jalqabee ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti itti aantuu ministeera dhimmoota Afrikaa Kaatiriin Moolii turan. Alhaan Omaar gaaffii jalqabaa kaasaniin dhumaatii Itoophiyaa keessatti dhaqqabe ija seeraan ilaalanii garamitti akka ramadamu hojiin xumuru ministeerri dantaa alaa yoom murteessa jechuudhaan gaaffii dhiyeessaniif kaatiriin moolii deebii kennaniin.
Our primary focus has been on trying to engage diplomatically in the many ways uh, that are available to us to uh, reach an end to the conflict, uh, which would obviously result in immediate end of the atrocities. Um, and so we have decided to refrain at the current moment from making a public Xiyyaafni keenya duraa ka ture karaa dippiloomaasii hanga danda'amee argame maraan walitti bu'iinsa sana dhaabsisuuf yaaluu ture kunis dhumaatii dhaqqabe kana dhaabsisuuf yaadameetu murtii darbu ammatti ifa gochuu akka hin qabne murteessine sababiinsaas mariin gaggeeffamaa jiru yeroo fi iddoo argatee jijjiirama akka fiduuf jenneetu jedhan. deemsi murtii kennuu gaggeeffamaa akka jiru yoo ta'u dhiittaa mirga namoomaa fi dararaa itiyoophiyaa keessaa ilaalchisee gabaasaalee ba'aa jiran ilaalaa akka jirru yoo ta'u dhimmootii yaaddoo uumanis hordofaa jirraa jedhaniiru kana malees gam feesbuukii fi tiwiitariidhaan kanneen biyya alaa keessa jiraatan haala kana attamitti akka ilaalan gaafannaa haasawaa jibbiinsaa mootummaa fi namoonni baratan dhageessisaa jiran. yaaddessaa waan ta'eef waan gaarii gochuu akka qaban gaafannaa jedhaniiru gaaffii ilhaan omaar dhiyeessan kan biraan biyyi tokkummaa imireetota arabaa tarkii chaayinaa iraan xayyaara nammaleeyyii fi meeshaa waraanaa itiyoophiyaa hidhachiisuu gabaasaan jedhu jira uggura gurgurtaa meeshaa waraanaa itiyoophiyaarra kaa'uuf dhiibuun akkasumas waltaatonni keenya mootummaa dooktar abiyyi hidhachiisuu akka dhaaban gochuuf yeroo isaa isinitti hin fakkaatu jechuudhaan gaafatan kaatiriin moolii deebii kennaniin.
Absolutely, the issue of arms supplies to Ethiopia is a component of our diplomacy with regional and international allies, and the issue of an arms embargo is one of the many elements of the discussion.
Waltaatota kutaa fi sadarkaa addunyaa waliin hojii dippiloomaasii gaggeessinu keessatti. Itoophiyaaf meeshaa waraanaa dhiyeessuu ka jedhu dhimma tokko dhimmoota hedduu golli naga eegumsaa niiwoorki keessatti irratti dudubbataa jiru keessaa uggura meeshaa waraanaa ni jedhu tokkodha jedhan Itoophiyaa keessa godaansa guddaa jira uummanni miliyoona hedduun jireenya isaanii irraa buqqa'anii jiru kunis rakkoo sudaan keessaaf kan gumaacha qabaa kan jedhan ilhaan omaar godaantota kana keessaa hedduun liibiyaa seenanii dararaa hedduutu irra ga'ee jira. kana awurooppaa keessatti agarree jirra gama seenuuf jecha waa hedduutu irra ga'e rakkoo kana salphisuuf akkasumas gargaarsa dhala namaa kennuuf yuunaayitid isteetsi qooda keessaa qabdu gaafatan deebii ka kennan kaatiriin moolii akka jedhan.
subject of Ethiopia has been uh, a subject of immense focus and concern since the Biden-Harris administration took office.
Bulchiinsi Baayiden Haaris aangoo eega qabate as waa'een Itoophiyaa dhimma qiyyaafataa argatee fi yaaddessaa ta'ee jira. Waajjira yeroo qabatanittis gara jalqabaatti Jeffrey Feltman jila addaa kan biyyootii gaanfa Afrikaa gochuun muudanii Finfinneetti deddeebi'aa turan. Finfinneen alattis gama kaaniin walitti bu'insa kana keessaa kanneen harka qaban wajjiniinis quunnamtiin tureera. Gamtaa Afrikaa fi pireezidaantii Obasanjoof deeggarsa kan qabnu yoo ta'u. biyyootii dhiibbaa gochuu danda'an kan akka keeniyaa waayiloota keenya kan afrikaa biroo wajjin hojjetaa turre gola naga eegumsaa kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummoota michoota keenya kan awurooppaa wajjinis hojjetaa jirra jedhan walitti bu'iinsi badii hamaa dhaqqabsiise kana xumura akka argatu gochuuf yaalii walirraan cinnetu gaggeeffamaa jira jedhan kaatiriin moole. gama kaaniin filannoo soomaaliyaa keessaa ituun gaggeeffamin waggaa guutuusaa. kan dubbatame yoo ta'u filannoon barbaachisaa ta'uu fi jalqaba kan paarlaamaa itti aansees ka pireezidaantummaa gaggeeffamuu akka qabu dubbatamee jira amisoom yeroo inni itti soomaaliyaa keessa turuu danda'u xumuramaa akka jiru iddootti deebi'uun duulli alshabaab irratti gaggeeffamu itti fufuu akka qabu kun dhimma tuffiin ilaalamu akka hin taane hoogganoota gamtaa afrikaa fi waltaatota keenya kan awurooppaa waliin dubbataa jirraa jedhan. lammiiwwan soomaaliyaa yeroo hundumaa gargaarsa addunyaa irratti hirkachuu akka hin qabneef of danda'u akka qaban biyya isaaniifis qooda hooggantummaa fudhachuu qabu jedhameera.
hordoftoota keenya sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwata qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaataa isiniin jechaa kan isin keessummeessaa ture ambaaf kaaduu moroodaatti amma boroodna nagaatti.